matanopoa.
mwandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amahoro nshuti bakunzi n'ikaze mu makuru tubafitiye muri kano gatondo kuri mikoro muri kumwe na jowe diane ninahazwe amakuru yo muri kano gatondo turahera kuyagezwe hirya n'ino na mugenzi wacu aloyise bigirimana
urakoze diane ubushikiranganji bwa leta z'ubumwe za amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bwaremeje ku mugaragaro ko igisirikare catembagaje ubutegetsi muri myanmar umutegetsi muri ubwo bushikiranganji atashimye kuivuga izina yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko bamaze gusuzuma neza baremeje ko aung san sushi arongoye umugambi uri ku butegetsi hamwe n'umukuru wa leta bose bakubiswe kudeta ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri uwo mutegetsi yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika izobandanya imigambi yayo yo gufasha abanyagihugu harimwo no gutanga imfashanyo muri ico gihugu ndetse no gufasha mu migambi ya demokarasi igisirikare ca myanmar cavuze ko cafashe ubutegetsi mu kiringo c'umwaka umwe gusa kandi ko byari ngombwa kuko leta ataco yerekanye mu byo yemereye abanyagihugu mu kwezi kw'icumi na kumwe ko izorwanya ibiturire amakungu yaragaragaje amakenga kuri iyo kudeta aho amaleta atandukanye ku isi yasabye igisirikare kubahiriza demokarasi no kurekura abategetsi bafunzwe perezida biden wa amerika yaramenyesheje ko hashobora gufatwa ibihano kuri ico gihugu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ategekanya kuzosinya amategeko ya perezida agamije gutangura gusambura politike zo mu gisata cy'abimukira zashyizweho na donald trump yasubiriye mu masaha ya mbere akija ku butegetsi mu ndwi zibiri za mbere ziheze biden yashyitse ahagarika iyubakwa ry'uruzitiro ku rubibe amerika ihana na mexique rimwe mu mategeko biden agiye kuzosinya ashiraho umurwi ushinzwe gusubiza hamwe abana barenga amajana atandatu n'ababyeyi babo inyuma y'aho abategetsi ba leta babatandukanirije mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi n'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ariko abashigikiye imigambi ya leta yahahoze bavuga ko amategeko ya biden azotuma ibintu biyangara kandi ata amategeko ariko arubahirizwa mu gihugu sentare mu burusiya yaraciriye umunyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi alexei navalny igifungo cy'imyaka itatu n'igice leta y'uburusiya yarirengagije akamo k'amakungu hamwe n'abo mu gihugu hagati basaba ko arekurwa sentare mwagiriza guca kubiri n'amategeko igihe yabohorwa iby'agateganyo mu bihumbi bibiri na cumi na kane mu kutabwira abategetsi b'amabohero aho yari igihe yatwarwa kuvurirwa mu budage ahawe ishano uwo munyepolitiki atavuga rumwe n'umutegetsi yamye yisigura ko urubanza yaciriwe mu bihumbi bibiri na cumi na kane rwari rushingiye kuri politike ko wari umugambi wo kumubuza kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu abantu barenga amajana atatu na mirongo itanu barahagaritswe ejo kuwa kabiri kandi n'abamenyeshamakuru bigenga bo mu burusiya bari mu bafunzwe n'aho bari bafise ibibaranga by'uwo mwuga ubwongereza ejo ku munsi wa kabiri bwaratanguje igikorwa cihuta co gupima abanyagihugu umugera wa korona ku nzu ku nzu mu bice bitari bike vy'igihugu ni nyuma y'aho hagaragariye abantu baharurwa mu majana banduye igisanira gishasha c'uwo mugera watanguye kwibonekeza muri afurika y'epfo uwo abashakashatsi bavuga ko ushobora kuba utumva incanco ziriko ziratangwa umushikiranganji w'ubwongereza ajejwe amagara y'abantu matt hancock yasavye abanyagihugu baba mu bice vyanduye kubahiriza amategeko yo kuguma mu rugo ubwongereza kandi bwatangaje co kuwa kabiri ko bwatanze urucanco rwa mbere ku banyagihugu barenga imiliyoni icumi
aloyize bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu ncamake tubafitiye leta y'u rwanda yarayifashe izindi ngingo zo gukumirikiza ca virusi ya korona muri izo ngingo harimo ikiringo co kuguma mu rugo ku baba ku murwa mukuru kigali congerejwe gushika kw'igenekerezo ry'indwi uku kwezi kwa kabiri iki cyumweru twongere kugira ngo tunoze neza iyi gahunda ya guma mu rugo ni ukugira ngo tugere nibura kuri icyenda ku icumi y'ibyo twari duteze nk'umusaruro w'icyo guma mu rugo yagombye kutuzanira uyu ni umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu rwanda dr daniel ngamije hasigura igituma hafashwe izindi ngingo nshasha zo gukumirikiza ca virusi ya korona mu burundi naho haraye hatanguye ibiganiro hagati ya leta n'umuryango w'ubumwe bwa buraya ivyo biganiro bigamije kuraba ingene ibihano uwo muryango wafatiye uburundi vyovanwaho amwe mu mashirahamwe asaba ko vyohaguma turabigaruka ko handi hato muri ano makuru mube hagufi y'amaradiyo yanyu amakuru tubafitiye turahera mu gihugu c'u rwanda aho leta yarayifashe ingingo nshasha zo gukumirikiza ca virusi ya korona ikiringo co kuguma mu rugo ku baba ku murwa mukuru kigali congerejwe gushika kw'igenekerezo rya ndwi uku kwezi kwa kabiri leta y'ico gihugu isigura ko indwi zibiri ziheze abanyagihugu bari mu mihana yabo zatanze umusaruro w'igabanuka ry'abandura ibindi na mugenzi wacu eric bagira ubusa ari kigali mu rwanda nk'uko byatangajwe n'inama y'abaminisitiri yateranye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri nta bishya byinshi bigaragara mu byemezo yafashe ku ngamba zo gukumira icyorezo covid cumi n'icyenda guverinoma yemeje ko guhera ku itariki eshatu z'uku kwezi kwa kabiri ingamba zari zisanzweho mu kwirinda icyorezo zizakomeza kugeza ku itariki zirindwi z'uku kwezi izo zirimo na gahunda ya guma mu rugo ku batuye umujyi wa kigali yari imaze ibyumweru bibiri ivugisha abatari bake inama y'abaminisitiri yemeje ko guma mu rugo kuri kigali yiyongera icyumweru kimwe muganga daniel ngamije utegeka minisiteri y'ubuzima yavuze ko mu byumweru bibiri bishize abatuye kigali bari muri guma mu rugo byatanze umusaruro gahunda ya guma mu rugo muri ibi byumweru bishize yatanze umusaruro utangiye kugaragara iyo tureba ibipimo by'ubuzima dufite mbere y'uko iyi gahunda ya guma mu rugo itangira umujyi wa kigali wari ufite abarwayi benshi uh, kurusha abo mu zindi ntara zose uziteranyirije hamwe kuva icyumweru gishize imibare iragaragara y'uko abarwayi mu mujyi wa kigali umubare uri munsi ugereranyije n'abarwayi bose b'izindi ntara icyo ni icya mbere icya kabiri muri iyi minsi itatu ishize nibwo bwa mbere twongeye kugira abarwayi bashyashya cyangwa se abarwayi dusezerera umubare wabo ukaba uruta uw'abarwayi bashyashya twakira bivuze yuko abarwayi bashya twakira aho tubavurira uwo mubare uri gutangira kugabanuka minisitiri w'ubuzima kandi asobanura ko ku ntego leta yihaye yo kurwanya covid cumi n'icyenda iki cyumweru cyongerewe kuri guma mu rugo i kigali kizatuma irushaho kuyigeraho uyu munsi wa none umusaruro turi kuwukozaho imitwe y'intoki turi kubona ko dukomeje gatoya ubu tugeze wenda nko kuri gatandatu cyangwa karindwi ku ijana ku icumi ku byo twari duteze nk'umusaruro iki cyumweru twongerewe kugira ngo tunoze neza iyi gahunda ya guma mu rugo ni ukugira ngo tugere nibura kuri icyenda ku icumi y'ibyo twari duteze nk'umusaruro w'icyo guma mu rugo yagombye kutuzanira nk'ingaruka nziza yatuma iki cyorezo tukiganisha mu mibare ituma tutarengerwa kwa muganga tugumana ibitanda byo kubasha kwakira indembe kandi tukarushaho kwitaho abaje batugana ubutegetsi nabwo bwemera bidasubirwaho ko hari abinubira ibyemezo bafatira birimo no kubagumisha mu ngo ariko bugashimangira ko ari wo muti urambye wo guhangana n'icyorezo covid cumi n'icyenda porofeseri anastase ishyaka ategeka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu turabizi ko abantu bose ntabwo iri bubaryohere ntabwo iri bube ibintu bibashimisha ntabwo iri buzamure ubukungu bwabo hari ahantu ikora abantu mu nkokora imiryango myinshi ikayihutaza aba ari nako tubivuga ariko icyiza cyayo ni uko iduha igisubizo twifuza cyo kugabanya icyorezo kuko icyorezo nacyo kirica akaba ariyo mpamvu nagira ngo rwose nihanganishe cyangwa mfate mu mugongo cyangwa abantu bose baba bahutazwa cyangwa bacibwa intege naguma mu rugo ariko nta kindi nicyo gisubizo dufite igisubizo kirambye cyaduha amahoro twese ni ukwitwara neza ni ukwirinda icyo cyorezo ni ukubahiriza amabwiriza ni ukubahiriza ibyo inzego zivuga kugira ngo mu minsi iri imbere twe kuzirirwa dushaka kunywa uyu muti usharira nk'igisubizo cy'abanyarwanda uyu mutegetsi akomeza gusaba ashimitse ko abanyarwanda barushaho kubaha ingamba uko bikwiye mu ntumbero yo gutandukana na guma mu rugo banyarwanda bavandimwe mudukurikiye turasaba ngo mudufashe twe kuzongera gusubira muri guma mu rugo nk'umuti tugomba kunywa guma mu rugo tuyisezerere ariko kuyisezerera nta kundi ni ukubahiriza amabwiriza yo kwirinda kovide nubwo tugiye kuva muri guma mu rugo haba muri kigali haba hirya no hino ahandi turabizi ko kovide igihari ni ukuvuga rero tugomba kumenya uko twitwara tukubahiriza amabwiriza tuzi biruko mu gihe ibikorwa by'ubukerarugendo byo bizakomeza haba ku banyarwanda no ku banyamahanga mu itangazo yashyize hanze kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru yamagana ibyemezo guverinoma ifata mu guhangana n'icyorezo covid cumi n'icyenda metre bernard ntaganda washinze ishyaka pesi imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho asanga hari ibitumvikana ikigaragara ko muri ibi bintu byo gufata ibyemezo hari uburyo leta igeza nkana ni uburyo ivuga iti abanyarwanda tubafungiye mu ngo yarangiza ikavuga ngo abanyamahanga ntibidegembye mu gihugu cyabo ibi rwose ni agahamumunwa nta n'umuntu bitababaza ibi ni agasuzuguro ku banyarwanda ibi biratwibutsa cya gihe cya kera cy'ubukoroni igihe cy'umwijima aho abanyarwanda babuzwaga kugira aho bakandagiza ikirenge muri bimwe mu bice by'igihugu nyamara kandi iyi leta niyo yirirwa ivuga ngo twiha agaciro twiha agaciro uriha agaciro ubuze umunyarwanda kwidegembya mu gihugu cye warangiza ugaha umunyamahanga kwidegembya mu gihugu cye kuri ubu kandi leta y'u rwanda yaboneyeho gutangaza ko mu gukomeza guhangana na covid cumi n'icyenda muri uku kwezi kwa kabiri izakira inkingo za fayiza zisaga miliyoni ku ikubitiro zizahabwa abakora mu nzego z'ubuzima abarwaye indwara zidakira abageze mu zabukuru n'abashinzwe umutekano bari mu bikorwa byo kurwanya covid cumi n'icyenda kuri zimwe mu ngamba zihariye zireba umujyi wa kigali kuva ku itariki ya munani kugera kuri makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa kabiri ingendo zizajya zirangira guhera saa moya za nimugoroba amashuri ya leta n'ayigenga na za kaminuza bizakomeza gufungwa ibikorwa byemerewe gukora bizajya bifunga saa kumi n'imwe za nimugoroba ingendo hagati y'umujyi wa kigali n'intara ndetse n'uturere birabujijwe keretse kuri za serivisi z'ingenzi yewe n'iz'ubukerarugendo imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange ntizemerewe kurenza mirongo itanu ku ijana kandi ntizemerewe gutwara abatambaye udupfukamunwa moto n'amagare byemerewe gutwara abagenzi hubahirizwa amabwiriza y'isuku naho ku bireba ibindi bice by'igihugu ingendo naho zirabujijwe guhera saa moya za nimugoroba kugeza saa kumi za mu gitondo amashuri azakomeza gukora uko bisanzwe hubahirizwa ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda n'ibindi aha bagira urusaha ijwi ry'amerika i kigali nanabice ku masonga nk'itangura mu gihugu cy'u Burundi haraye hatanguye ibiganiro hagati ya leta n'abaserukira umuryango w'ubumwe bwa buraya union européenne ni ibiganiro bigamije kuraba uko ibihano uburundi bwafatiwe n'uwo muryango vyovanwaho umenyesha amakuru ijuru rya amerika eloge wirikaneza yarabidukurikiraniye umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu albert shingiro yemeje ko amatati no kutumvikana vyibonekeje hagati y'igihugu ciwe n'umuryango w'umwe bwa buraya bitakigira ishingiro kandi yizeza ko ubu ibibazo vyose bibwirizwa gufatwa nk'akahise
arrive à point nommé. Il arrive au moment où la température dans les relations entre le Burundi et vos pays respectifs commence à remonter. Nous sommes confiants que cette température atteindra le niveau normal de réchauffement umubonano uje hageze ushitse mu gihe igipimo c'ubushuhe hagati y'uburundi n'ibihugu vyanyu catanguye kuduga turizera ko ico gipimo kizogera ku rugero ruzima inyuma y'ibi biganiro dutanguye twese dufise ugushaka kubitwerekeye birampimbaye kubemerera ugushaka kwa leta y'uburundi urugamba nyamukuru ubu ni kuganira n'abaterankunga batandukanye b'uburundi kugira ngo amatati ya kahise arangire kutumvikana kwa kahise kubwirizwa kuvanwaho kugira ngo turabe kazoza n'umwizero nk'abagenzi b'igihe kirekire dutegerezwa kwanka kuba imbohe za kahise tukaraba mu nzira imwe twerekeza hamwe bashinga ntayo bapfasoni murabizi neza ko ibiduhuza bihambaye kurusha ibidutandukanya ko biri uko nta burenganzira dufise bwo gukwega amaguru muri bino biganiro dutanguye
et plus profond que ce qui nous divise. Ceci étant, nous n'avons pas le droit de traîner les pieds
niko shingiro yavuze yugurura ino nama albert shingiro amenyesha kandi ko atamahitamo abiri ahari ibiganiro ni ngombwa ko bitanga umusaruro mwiza les peuples de nos pays respectifs nous observent en ce moment abanyagihugu b'ibihugu byacu badushinze ijisho tubwirizwa kugira icyo dushitseko kandi atari icyo ari cyo cyose gitegerezwa kuba cyiza nitwabishobora azoba ari insinzi rusange tunaniwe ni uko nyene tuzosangira ukunanirwa mugabo iki gicapo ca nyuma ntikinashoboka turi hano kugira ngo tubishikeko niko umugabo yarazwi cyane mu myaka itanu ishize yaserukira burundi muri onu new york ashikiriza amajambo akarishe ku bumwe bwa buraya yongeyeko claude bocu aserukira ubumwe bwa buraya mu burundi nawe nyene yerekanye ko atayindi nzira ibintu bitegerezwa gufata atari y'umwumvikano mwakoresheje imvugo mfobeko cyane mbere nari maze kumva mu kanwa ka perezida wa repubulika mutejos uyu munsi canke naho muti gari ya moshi yahagurutse nyemerera nanje nkoresha imwe igikuru ni inzira ifatwa niryo hangiro ry'ibi biganiro kuko bibaho mu migenderanire isanzwe inshuti zirahura zikaganira ku bintu bitandukanye bisigura ko hari ugushaka hama hari inzira niko umufaransa azarukira umuryango w'ubumwe bwa buraya mu burundi yavuze inyuma y'umubonano wo kuri uyu wa kabiri hasinywa amasezerano yo gukomeza ibiganiro n'umwumvikano ariko nta kintu kinini kindi cashikirijwe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yavuze ko muri make ibiganiro bigiye gukomeza ubumwe bwa buraya bwahagaritse imigenderanire na leta y'uburundi mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu n'ukwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo kuva ico gihe bwahagaritse imfashanyo bwaha leta buhitamwo kwicisha mu mashirahamwe yigenga n'ibindi bisata vya onu bikorera muri ico gihugu co mu buseruko bwa afurika ibi bihana abategetsi b'u burundi ntibahengeshanije ku vyiti vy'agahotoro basaba ko vyovanwaho eroje urikaneza ijwi rya amerika
kaneza tukiri kuri no nkuru yawe umuharimap burundi usaba ubumwe bwa buraya kugumiza mu bihano ico gihugu Emery Pacifique igira neza mu kiganiro na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yasiguye ko agateka kazina muntu mu Burundi kagihonyangwa muri make uh, novuga yuko mu muhari map Burundi buhire turi abantu bakunda igihugu turi abantu bifuza yuko Uburundi bugiranira imibano myiza n'ibihugu byose byo ku isi ariko rero turi n'abantu bakunda abarundi turazi neza yuko iyi leta iriho yakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo habeho abarundi bamwe bakumigwa mu bijyanye n'intwaro n'ibijyanye n'ibya politiki ibijyanye n'agateka kabo mu gihugu tukaba tuzi yuko iri shyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ni rimwe mu mashyirahamwe ashyira imbere agateka kazina muntu ashyira imbere y'uko abantu bose ku isi bo kwishyira bakizana ntitwokumva rero ingene igihugu gifise leta ikora ibinyuranye n'ibyo iryo shyirahamwe rishyira imbere hanyuma ibi biganiro bikaba atakirinze gusabwa twibutsa rero leta y'u Burundi inshingano zayo zo gukunda abanyagihugu no kubakingira no kubaha agateka kureka abandi banyepolitike bagatahuka mu gihugu bakaganira nayo kureka impunzi zikumva yuko Burundi ari igihugu cabo zigatahuka hanyuma iri shyirahamwe rya buraya naryo rigashiraho ibintu bigomba kujaho imbere y'uko ibi biganiro bibandanya bwana pacifique igira neza iyi myaka itanu yose ishize igihugu cy'u Burundi cyarafatiwe ibihano abaturage abo banyagihugu uvuga yuko mukunda batabona imfashanyo bagombye kubona murabona igihe kitageze kugira ngo abaturage babanze babone ibikenewe hanyuma namwe yenda musabe ibyo bibanza bya politiki mushaka igihe kirageze ko abanyagihugu b'abarundi babaho ubuzima nk'ubw'abandi bose bo ku isi ibyo nabyo byobaho ari uko iyi leta ibwiwe yuko ihagarika gukora ibyo bintu umuntu iyo uri kuramwica ikimurajwe ishinga ntikiba ari kuronka imfashanyo abarajwe ishinga no kubaho ubwa mbere na mbere kuko atariho imfashanyo ntayironka abarundi benshi bari hanze y'uburundi bahunze abari mu gihugu nabo basa n'abahungiye mu mazu yabo igihe cy'uburundi uko uburundi bubayeho dukwiye kumvikana neza yuko aya maraporo yose tubona ku burundi si uba yuko isi yose yibanga uburundi reka turebe iyi leta ya perezida evariste ndayishimiye kuva yajyaho hamaze gutaha abarundi benshi basaba gutaha barava muri tanzania barava mu rwanda ndetse leta y'u rwanda yavuze yuko ntawizabuza gutaha aramutse abyifuje barava muri kongo mu bugande ndetse bavuyeyo ishami ry'umuryango w'abibumbye ribaha indege batahana abo ni abarundi bataha ku bwende bwabo icyo cyo mubona atari igikorwa mukwiye kwishimira mu rwego rwo gufasha iyi leta nyine kuba ibyo mwifuza ni ikibazo cyiza urazi neza nk'umunyamakuru y'uko ishyirahamwe mpuzamakungu rifasha impunzi ryanditse rivuga yuko ritewe uruhagarara n'ingene abantu impunzi zihunguka ziba muri tanzania zihunguka zisunitswe ku nguvu abo n'abantu bajejwe izo mpunzi sinibaza yuko hari ufise ukuri kubarusha izo mpunzi nyine ziravuga yuko zirirwa ziricwa ni rya mbere tubona jewe nawe venisite mu myaka yacu twabayeho aho abantu babandanya bicwa mu ikambi y'impunzi baraswa ku mugaragaro ikambi bakugwamo bakubitwa zitwa yuko zicungerewe na leta ya tanzania hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakuru ariko urabyumva ko icyo ni ikibazo ikibazo kigomba kubazwa kandi twabaje natwe twarakibajije hano ku ijwi rya amerika kigomba kubazwa leta ya tanzania ifite inshingano zo gukingira impunzi ziri ku butaka bwazo ariko leta y'uburundi yo nayo ifite inshingano yo kubabwira iti mu gihe umutekano wanyu tubahirijwe aho ngaho muri tanzania nimuze hano iwanyu turawukingira ibyo turabyumvikanaho tugomba kumvikana yuko ishyirahamwe hsr zivuga yuko impunzi zidahunguka kubera zishaka guhunguka ariko kubera zitewe ubwoba yuko tudakwiye kuvuga yuko impunzi ziriko zirahunguka nk'uko zibishaka icyo ni ikintu gikomeye cyane tureke wanashaka no mu mwuga wo kumenyesha amakuru turakwiye kugishimikirako kuko hari abavuga ngo impunzi zirahunguka ukamengo zihungutse zibishaka ni nk'uko uno munsi uwo kubwira kuva mu nzu iwawe aho uri aguforosa ati vaho uravaho nyine mugabo ntububwiye kuko wabishaka icyo ni ikintu gikomeye ariko icyo turiko turayaga uno munsi ni kiciba ibiganiro hagati ya leta y'uburundi n'ishyirahamwe ry'ibihugu uh, bya buraya twibutsa iri shyirahamwe ry'ibihugu bya buraya yuko icatumye rifata ibihano kitahavuye Emery Pacifique Giraneza umuyobozi w'ishyaka MAP Burundi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika ndabashimiye cyane ku kanya mwaba muduha ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku kiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no muri kubu ni ikiganiro dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza uyu munsi nagira ngo mbasabe dusangire iki kibazo ese uko abashinze leta zunze ubumwe za amerika batekerezaga demokarasi niko imeze muri iki gihe tugezemo ikaze mu kiganiro amerikana uko abanyamerika bita ababyeyi b'igihugu cyabo founding fathers mu cyongereza bashakaga demokarasi bitandukanye n'iyo barimo muri iki gihe aba babyeyi b'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ni bande abahanga mu by'amateka ntibumvikana ku rutonde rwabo ariko twavuga ko ari abagabo bagera nko ku ijana na mirongo itanu bo mu nzego zitandukanye abaganga abanyamategeko abacuruzi abahinzi borozi abanyapolitiki n'abasirikare bashyize hamwe koloni cumi n'eshatu zari iz'ubwongereza bashinga leta zunze ubumwe za amerika bayiha uburyo bw'imitegekere bwa repubulika bubaka n'inzego zabwo zifite ingufu barimo nk'abarwanye intambara y'ubwigenge n'ubwongereza yabaye kuva mu gihumbi magana arindwi mirongo irindwi na gatanu kugera mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani na gatatu abanditse itangazo ry'ubwigenge mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu abanditse n'abemeje itegeko nshinga mu gihumbi magana arindwi mirongo inani na karindwi itegeko nshinga ryimakaza uburenganzira bwa buri muturage ubwigenge n'ubutabera muri abo bose george washington niwe bita by'umwihariko umubyeyi w'igihugu cyangwa the father of his country mu cyongereza yabaye umugaba mukuru w'ingabo zarwanye intambara y'ubwigenge zirayitsinda kandi abongereza barabarushaga ubuhanga ubunararibonye ibikoresho n'umubare munini w'abasirikari yayoboye kandi inteko y'intumwa za koloni cumi n'eshatu zateguye zinemeza itegeko nshinga nyuma aza kuba umukuru w'igihugu wa mbere na mbere kuva mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda kugera mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na karindwi uretse george washington abahanga mu by'amateka bavuga ko abandi bagabo batandatu bagize uruhare rukomeye kurusha abandi abo ni john adams benjamin franklin alexander hamilton john jay thomas jefferson na james madison ababyeyi b'igihugu bari mu bantu bakize b'icyo gihe muri koroni cumi n'eshatu zari iz'abongereza zabyaye leta zunze ubumwe za amerika ababyeyi b'igihugu bari mu bantu bakize b'icyo gihe muri koroni cumi n'eshatu zari iz'abongereza zabyaye leta zunze ubumwe za amerika abahanga mu by'amateka bemeza ko mu by'ukuri bifuzaga ko abakire aribo bazakomeza kuyobora igihugu mu mateka yacyo yose uburenganzira bwo gutora no gutorwa bwari ubw'abagabo b'abazungu gusa kandi bari bafite umutungo ugaragara cyane cyane uw'ubutaka bishakiraga repubulika ntibifuzaga demokarasi urubuga rwitwa founding fathers courts com rwazobereye ku byo bavuze banditse imyirondoro yabo n'ibisekuruza byabo rutanga ingero z'ibyo bamwe muri bo batekerezaga kuri demokarasi alexander hamilton ati demokarasi nyayo yatujyana mu bwami cyangwa ubundi bwoko bw'ubutegetsi bw'igitugu kuri thomas jefferson waje kuba perezida wa gatatu wa leta zunze ubumwe za amerika demokarasi si ikindi ni ubutegetsi bw'imbaga aho abantu mirongo itanu n'umwe ku ijana bashobora kwambura uburenganzira bwabo abandi mirongo ine n'icyenda ku ijana benjamin franklin ati demokarasi ni ibirura bibiri n'intama birwanira icyo biza kurarira naho james madison wagize uruhare runini mu myandikire y'itegeko nshinga yemeraga ko demokarasi nyayo ari isibaniro ry'ubushyamirane n'umwiryane bo rero bishakiraga repubulika ni ukuvuga ubutegetsi buri mu maboko y'intumwa za rubanda akenshi na kenshi yego ziba zatowe bene ubu butegetsi ntibuhererekanwa nk'ubw'ubwami mu muryango umwe muri repubulika itegeko nshinga kandi rikumira ubutegetsi bwa benshi guhonyora uburenganzira kamere bwa bake n'ubw'umuturage wese ku giti cye bitandukanye rero na demokarasi aho ubutegetsi buba buri mu maboko y'abaturage ubwabo ni ukuvuga nk'urugero ko aribo bitorera amategeko abagenga cyangwa ibindi byemezo ku bibazo byabo bwite bya buri munsi ntibakeneye rero gutora intumwa zo guhagararira no guharanira inyungu zabo profesor andrew werman ni mwarimu w'amateka muri kaminuza yitwa central michigan iri muri leta ya michigan mu burengerazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika yasobanuriye ijwi rya amerika ati aba babyeyi b'igihugu ntibashyizeho demokarasi yemerera abaturage bose gutora ku bibazo ibyo ari byo byose itora ubwaryo bumvaga ko rigomba gukorwa n'abantu bakize kandi bize bonyine gusa ntibashakaga ko abakene n'abagore batora profesor bruce kuklik we ni mwarimu w'amateka wacyuye igihe yigishaga muri kaminuza ya leta ya pennsylvania mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika yabwiye ijwi rya amerika ati ababyeyi b'igihugu ntibashakaga na gato demokarasi dufite muri iki gihe banditse itegeko nshinga ku buryo ryima uburenganzira cyane abenegihugu demokarasi yari bateye impungenge kuri bo demokarasi ni uburyo bubi bwa guverinoma kuko kureka buri wese akagira uruhare mu itora mushobora gutora umuntu w'indyarya uzi kubeshya rubanda bakemera uwo bita demagoge kubera izo mpungenge bari bafitiye demokarasi isesuye bahaye abo baturage b'abagabo b'abazungu gusa kandi bakize ububasha bucagase bwo gutora abayobozi b'igihugu profesor werman asobanura ko bahisemo ko abadepite bonyine bazaba ari bo batorwa n'abaturage abasenateri bagatorwa n'inteko zishinga amategeko za leta zitandukanye zigize igihugu perezida wa repubulika nawe agatorwa na koleji y'abatora noneho nawe akaba ari we ushyiraho abacamanza b'urukiko rw'ikirenga
akabino gaduce dusozerera amakuru n'ibiganiro bya mbere twari tubafitiye muri kino gitondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro mwari kumwe na jowe diane ninahazwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.